Iyi ni ijwi ry'Amerika. Muramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro imwumviriza ni radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusamiranira kuri FM mirongo icyenda zine n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda zitanu n'ibice bibiri mu Burundi nayo mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu twababwiye rero yuko na cyane cyane nk'uwo afise izo gorane bamutabariza hakiri kare ariko kandi na twebwe tugiye kubishikiriza uwaturungitse kuri kino gikorwa uyu ni jeremy kekemwa umuyobozi mwishikira mu biro by'umuhuza w'abarundi ni nyuma yaho ejo ku munsi wa gatatu we n'umurwi yari arongoye babonaniye n'abanyagihugu babomorewe amazu yari ahari ko hubakwa ibiro by'umukuru w'igihugu nawe mu rwanda paul kagame arashima ubwiyunge bw'imigambwe ku mugambwe wiwe fpr ni mu myiyamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini imbere yaho ariko rozine munezero abashikirize hayavugwa hirya no hino ku isi yabateguriye rozine mwaramutse mwaramutse aloyize mwaramutse namwe mwese tuzindukanya kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri sudani y'ubumanuko aho inyuma y'umwaka umwe icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cya sudani y'ubumanuko tabani dengayi asubiriye ruyek mashar yahunze intambara yari hagati y'abasirikare bayoboka perezida salva kiir n'abarwanyi b'umuhari wiwe sprm umuvugizi wa denge avuga ko umugambwe wiwe wazanye ihinduka mu banyagihugu agel mashar avuga ko igice kinini mu gihugu bukirimwo umutekano kuva denge yatanguye amabanga yiwe mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze ni mu gihe musenyeri erkurano rudu tombe wa diyoseze ya leta ya ye river we yaneguye buramatari w'iyo ntara ku bijyanye n'ivyegeranyo bisa n'ivyo yatanze atari vyo bivuga ko amayira yaho amayira yaho yuguruye kandi arimwo umutekano musenyeri rudu avuga ko abanyagihugu bo muri iyo leta bacuzuye ubwoba kandi ko abatari bake bamaze kunyuruzwa abandi bakicwa bivuye ku vyegeranyo vy'umutekano bitangwa atari vyo agel mashar umuvugizi w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu we avuga ko haheze umwaka ibintu vyarahindutse aho muri leta ya ye river akavuga ko amahoro yagarutse mu turere twa sudani y'umanuko tutahora turangwamwo umutekano sentare nkuru ya leta z'ubumwe za amerika yahagaritse by'agateganyo kwakira abantu basaba ubuhungiro muri amerika gushika sentare yihejeje kwiga kuri ico kibazo sentare nkuru yemeje kuri uyu wa gatatu ivyasabwe n'ibiro vya perezida donald trump ku bijanye no guhagarika impunzi mu rwego rw'itegeko rihagarika ingenzi zituruka mu bihugu bitandatu by'abayisilamu abacamanza bemeje kandi ingingo ya sentare yashinzwe mu minsi iheze ku bijyanye n'urutonde rugizwe n'inshuti za hafi z'impunzi zemerewe kwinjira ku butaka bwa amerika ingenzi zituruka mu bihugu bya irani iraki libiya somaliya sudani siriya na yemeni zirashobora kwinjira mu gihe zerekanye iyo migenderanire sentare nkuru yatangaje ko izokumviriza urubanza rujanye n'ivyo bibazo vyo kubuza abimukira gufata ingendo ku itariki ya cumi z'ukwezi kw'icumi perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika atekanya kugena mark esper umubamabanga y'umushikiranganji wo kwivuna abansi mu gihe yokwemerwa akazoba abaye umusivile agira gatatu mu mabanga yo kuyobora igisirikare kigwanira hasi kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi esper yararongoye ibigo raytheon bijejwe imigenderanire y'igisirikare na leta yahoze ari umusirikare w'ipete rya lieutenant na colonel akaba yahejeje amashuri ya gisirikare hano muri amerika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo umunani na gatandatu yarabaye mu gisirikare imyaka irenga cumi akaba kandi yaragwaniye muri iraki mu ngwano ya mbere yo mu kigobe c'abarabu mu nyuma yahavuye abicegera c'umushikiranganji wo kwivuna abansi ku ntwaro ya perezida george w bush john mccain umukuru w'umurwi ujejwe ibibazo vya gisirikare mu nama nkenguzamateka yasavye ibiro vya perezida trump ko vyotanga abakandida mu kibanza co kuyobora ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yamara bivugwa ko ashobora kwinuba mark esper bivuye ko afise imigenderanire n'amashirahamwe y'igisirikare perezida Hassan Rouhani wa Irani yatangaje kuri uyu wa gatatu ko igihugu ciwe kizobandanya guhangana na leta zunze ubumwe za Amerika ku bijanye n'ibihano Amerika iheruka gufat- kugifatira perezida Rouhani yavuze ko Irani izokwishura bihagije Amerika yamara ntavyo yasiguye ku bijanye n'ico bazokora perezida Rouhani ivyo perezida Rouhani yabitangaje inyuma y'umunsi umwe gusa Amerika ifatiye ibihano bishasha abanyeirani cumi n'umunani n'amashirahamwe bagirizwa ko bafashe umugambi wo guhingura ibigwanisho vya misti- misile balistike bihingurwa na Irani. Departema ya Amerika yatangaje ko ivyo bihano vyafatiwe amashirahamwe abiri akorana n'igisirikare ca Irani mu bikorwa vyo guhingura misile balistike. Ivuga kandi ko ibikorwa vya Irani bihungabanya umutekano n'iterambere mu karere k'Abarabu. Ibihano vyafatiwe abanya-Irani bijanye no gufata ivyo batungiye ku- vyose ku butaka bwa Amerika no kubuza abanyamerika kugira icyo bakorana nabo bafatiwe ibihano icuka kibi kiri hagati y'ubudagi na turukiya kirabandanya kuri uyu wa gatatu ubudagi bwatumye kuwuserukira turukiya muri icyo gihugu inyuma y'aho turukiya itereye mu mvuto abakozi b'amashyirahamwe yaga- y'abaharanira hagati y'akazina muntu barimwo umwe aturuka mu gihugu cy'ubudagi ubudagi bwagabishije turukiya ko imfashanyo gisanzwe kironswa n'ishyirahamwe ry'umwe bwa buraya ishobora guhagarara bigatuma amasezerano yo yega abimukira ahungabana umuvugizi mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'ubudagi n'ayandi makungu yatangaje ko leta ya turukiya itegerezwa kumva byihutirwa uruhagarara no kudatahura biri muri leta y'ubudagi kandi ko bita- biteze umuco ku ifungwa ry'umudagi atu- a- ari, ari mu gasho ka, ka turukiya
hari yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wezi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kome nayo kuri facebook muturonka mwanditse voa radiyo yacu mu ijambo rimwe amakuru yo mu karere mu rwanda ibikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame ejo ku munsi wa gatatu byabandanirije mu karere ka bugesera paul kagame yarashimye uruhara rw'imigambwe yiyunze ku mugambwe wiwe mu kubaka igihugu ku nshuro ya mbere abanywanyi b'iyindi migambwe ya politike biyunze na fpr nabo bongeye gushimangira ko amatora yarangiye hasigaye gusa gushiraho igikumu asumuta kaboyi yarakurikiranye iyo myiyamamazo mu gihe cyo mu ma saa sita nibwo umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame yarageze mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera uyu mukandida yakiriwe n'abaturage benshi baturutse mu mirenge inyuranye igize aka karere ku nshuro ya mbere abagize indi mitwe ya politiki yubinze na fpr bahawe urubuga basobanura impamvu bashyigikiye paul kagame wa fpr nk'umukandida uyu ni mukabarisa donatira umuyobozi w'ishyaka riharanira kwishyura ukizana umuyobozi w'ishyaka riharanira kwishyura ukizana kwa muntu pr akaba na perezidante w'inteko ishinga amategeko uyu muyobozi wa pr yongeye nawe kunga mu buryo umukandida wa fpr asobanura ko amatora yarangiye mu byabereye amahanga inshabiramahanga harimo n'ubu bufatanye bw'imitwe ya politike imushyigikiye nk'umukandida twarangije kumutora igisigaye ni ukuzashyira igikumwe kw'indarikeye agira ngo rero rwose nsabe abayoboke b'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu nsaba abanyarwanda bose n'indi mitwe ya politike n'abatari mu mitwe ya politike ku itariki ya kane muzagende mwese mutore paul kagame paul kagame oye
umukandida wa fpr paul kagame yavuze ko n'indi mitwe ya politike yiyunze na fpr izagira umwanya wo kubitangariza abanyarwanda avuga ko ashimira amashyaka umunani yifatanije na fpr umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame yavuze ko ikigamijwe ari uko abanyarwanda bose batera imbere ntawe basize inyuma ku buryo n'ufite intege nke azamurwa kuko fpr yabikoreye abayirimo n'abatayirimo paul kagame yongeye kubwira abanyabugesera ko amatora yarangiye ariko basigaje kubinoza twese hamwe tugakorera hamwe bityo tukihuta kandi tukagera kure nitujya mu gikorwa cyo ku itariki enye z'ukwa munani nibyo tuzaba dutekereza ni ukuvuga ngo twakwihuta kungana gute twagera kure kungana gute turi hamwe uburyo bumwe ari nabwo mwahisemo ni ugukomeza inzira fpr inkotanyi yashyizeho no gutora umukandida wa fpr inkotanyi ubundi igikorwa cyararangiye ni ugukinoza gusubya munsi mu kwamamaza umukandida wa fpr inkotanyi n'abakuze ntibari basigaye inyuma abaganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko hari byinshi bakesha paul kagame yampaye n'ihene mpa n'inka yampaye upc ubu amafaranga ya upc ndayafata nkayarya neza nkaguramo ihene umukecuru akaguramo inkuti inzu yanjye maze kuyubaka neza ihene naguzemo ziraho ziri kubyara nta wundi natora ni kugira ngo akore motora yewe n'umukecuru ntarigeze kuyiryamaho agakecuru kakamfumbata neza nanjye kagafumbata neza ngo nareka gutora kagame isi yahinduka n'umuryango wanjye wose ninjye uzabaje imbere ntimutore kagame kera abagore barakubitwaga abagore ntibagiraga agaciro none ubu umugore asigaye yihangira umurimo akigurira igitenge akirukamo wanjye yarankubitaga pe yarankubitaga naba nanatembereye naza ati subira mu bagabo bawe akankubita ariko baba bazi ko nahita ajya kumureka kubera ko mba afite agatelefoni we niyo atangiye kuntonganya ndamubwira ntireka nze sha ntireka nze nakoraho ntimpamagare polisi agahita yiruka mu gihe umukandida wa fpr inkotanyi yiyamamarizaga mu karere ka bugesera akaba yananyuze na nyabugogo mu karere ka nyarugenge na gahanga muri kicukiro umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza we yari mu murenge wa base mu karere ka rulindo mu ntara y'amajyaruguru naho mpayimana philippe umukandida wigenga we yakoreye mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu rwanda tukubitire mu burundi imiryango irenga mirongo ibiri yo ku mutumba gasenyi komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura iheruka kwimugwa ku nguvu ariko hubakwa inyubakwa y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu isaba umuhuza w'abarundi kubafasha kugira bahabwe imizibukiro iyo miryango yabishikirije intumwa za ombudsman zari zagiye kubagendera ejo ku munsi wa gatatu ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umesha makuru w'ijwi rya amerika mu burundi evariste nzikobanyanka inyuma y'amezi arenga abiri abanyagihugu bo mu gasenyi bimuwe ku nguvu muri ico kibanza bavuga ko batagera ayo bacira n'ayo bamira abishoboye inyuma y'aho inzu bari barubatse zisamburiwe bagiye kuba ahandi abatishoboye bobo n'ubu niho bakiri baba mu tuzu tw'ubwatsi bazingaguye ntamvukiye joseph umuvyeyi w'abana batanu n'umwe muri abo bagize umurwi w'abatishoboye byanse ko bavaho mu gasenyi twe twabuze iyo tujya niyo tuva niyo mpamvu mubona twe twagarutse ngaha twarabuze uburyo bwo gupanga tugaruka kubaka ubusago aho twahora mwarutse agasago karabafasha n'umuryango none muragakwirwamo umugore n'abana ashana kuri turaba kumwe twe twihengekeza abana bamwe agiye tujya kubasabira indaro abandi tukarana ngaho ubona ko ari hato imibi ikatujya imbeho n'ibindi ugasanga ni hatari turi mu buzima budasanzwe purema abo nyagasenyi bavuga ko bari mu kangaratete bafite byinshi basaba umuhuza w'abarundi uno mukenyezi ari mu batakambira ombudsman Edward Nduwimana umuhuza w'abarundi twaramwituye aratubwira yuko byacu biri mu butungane twe twasaba yuko ubwo butungane bwo tunyarukiriza hanyuma bakaduha iyo mizibukiro ari utwo umuntu azingazinga akatuzingazinga imvura itaragwa ibibazo dufise uno munsi ntitugira aho tuba ntaho dufise turi naho twatse indaro ni ukuri ubukene buhari gutunga umuryango biragoye n'abana bacu ubu nuko bari muri vakanse ubu ntitugira n'aho bazokwiga ntaho tuzi ko tutazi n'aho tuba inyuma y'urwandiko barungikiye umuhuza ku igenekerezo ya gatatu kuno kwezi kwindwi turimwo bamusaba kubabariza ibyabo kuri uno wa gatatu intumwa z'umuhuza w'abarundi zishikiye mu gasenyi intumbero y'urwo rugendo yari iyo kwirabira uko ibintu byifashe n'icyo abo banyagasenyi bimuwe aho hari hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu basaba umuhuza nk nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe inyuma y'ikiganiro hagati y'impande zibiri jeremy kekenwa yararongoye intumwa z'umuhuza Edward Nduwimana yabwijwe rya Amerika bimwe mu byabo banyagihugu basaba umuhuza ko yobafasha basavye yuko kubera amazu yabomowe bari bayubatse biciye mu ngurane bafashe mu mabanki bavuga bati uno munsi biratugoye kugubandanya twishura amabanki batina cyane cyane ku bijyanye n'inyungu bagasaba leta yuko ayo mabanki yoba arabangira leta ikaraba ukuntu amabanki yobangira ku bijyanye n'inyungu ziva kuri ayo madeni bafashe mu kubaka ayo mazu bavuze bati harabagize ihahamuka twababwiye rero yuko na cyane cyane nk'uba afise izo gorane bamutabariza hakiri kare ariko kandi na twebwe tugiye kubishikiriza uwaturungitse kuri kino gikorwa icyo rero nicyo cyatumye dushika hano ariko tugakenguruka cyane kubera bo nyine bavuze bati turumva yuko ibyadushikiye bitavuye kuri leta ati turarindiye n'umwizigiro mwinshi yuko tuzotunganirizwa umuyobozi mwishikira mu biro bya ombudsman w'abarundi yabwiye abo banyagasenyi ko ibyo basaba bagiye kubitura uwabibatumye kugira nawe abishikirize inzego zibijejwe abanyagasenyi bagizwe n'imiryango mirongo ibiri n'itatu ntibahawe imizibukiro co kimwe n'abandi babana muri ico kibanza ca hegitari mirongo ine kiriko cubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu ariko leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bujejwe amatongo ivuga ko imizibukiro yose yasohotse iyo dosiye iri mu minwe y'ubutungane abagabo babiri bagirizwa kuba batashikirije iyo mizibukiro abo yari igenewe bafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba evariste nziko banyanka bujumbura ijwi rya amerika
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ubu naho mwumviriza ikiganiro cy'amagara y'abantu mwateguriwe na mugenzi wacu ejeni mukankusi avuga ku kibazo cy'inkingo urakoze aroyizi zimwe mu nkingo ntizivugwaho rumwe ku mugabane w'uburayi abana mirongo itatu na batanu bahitanywe n'indwara y'iseru muri aya mezi cumi n'abiri ashize ni mucyo ishami rya oni ryita ku buzima wemes rivuga ko ari akaga katemewe kubera ko izo mfu zashoboraga gukumirwa n'urukingo inaha muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya minnesota hadutse icyorezo cy'iseru kugeza ubu bamwe mu batuye ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bakomeje kwemera amakuru atariyo ko urukingo rw'iseru rutera abana indwara ya autisme kandi umubare munini w'ababyeyi banga gukingiza abana babo n'izindi ndwara uretse iyo y'iseru kandi inkingo zifite akamaro nk'uko oms ibivuga urukingo rwasezereye indwara y'ubushita urundi rukingo ruri hafi guca indwara y'imbasa inkingo zikumira n'izindi ndwara zibarirwa muri mirongo inkingo zarengeye ubuzima bw'abantu benshi kandi zatumye abantu batazahazwa n'ubumuga abahanga ubu barimo gushakisha urukingo rwa sida malariya n'igituntu muganga flavia bustro yahagurukiye gukangurira abantu ibyerekeye inkingo mu ishami rya oni ryita ku buzima inkingo nicyo gikoresho gikomeye cyane dufite mu kubungabunga ubuzima bwa rubanda oms ikomeza ivuga ko zimwe mu nkingo bafite zagize akamaro cyane mu kurwanya iseru rubeole n'akaniga ubu zirimo guhura n'inzitizi ababyeyi benshi baranga kuzihesha abana babo kubera isano yaba iri hagati y'urwo rukingo n'indwara ya autisme hari n'ababyeyi batera utwatsi inkingo zose icyarimwe nka gabriela kashimane wizera kuzabasha kwagura umuryango mu bihe bya vuba uvuga ko nta mwana we n'umwe azigera ahesha urukingo agira ati nta muntu dushaka ko azaduhera abana inkingo ku ngufu nk'ababyeyi nitwe tugomba gufata icyemezo cyo gukingiza cyangwa se kudakingiza abana bacu muri leta zunze ubumwe za amerika ikibazo kirenze indwara ya autisme kimaze guhindukamo ikibazo cy'uburenganzira bw'ababyeyi muganga pira hotes ni umwe mu bakora inkingo ku ishuri ry'ubuvuzi baylor college riri mu mujyi wa houston muri leta ya texas we agira ati muri leta ya texas dufite abana ibihumbi mirongo itanu ababyeyi babo bahisemo kutabakingiza muganga hope scott avuga ko abaganga bavura abana bose bashyigikiye rwose inkingo ni ikibazo kandi ashyize ku mutima kubera ko yapfushije umwana azize indwara ya mugiga ikingirwa iyo ndwara yamuhekuye imyaka itanu mbere y'uko urukingo rwayo ruboneka muganga scott abivuga muri aya magambo nshobora gutanga miliyoni y'amadolari nongeyeho n'ukuboko kwanjye kw'iburyo kugira ngo mbone amahirwe yo gukingiza umwana wanjye kandi ndengere ubuzima bwe sinari mfite ayo mahirwe ikindi birankomerera kumva impamvu abantu bahitamo kutarinda ubuzima bw'abana babo abaganga n'abandi bakozi bo mu buvuzi hari ubwo usanga bashobewe iyo bigeze aho bagomba kumvisha ababyeyi ko bagomba gukingiza abana babo kugira ngo bagire ubuzima bwiza muganga anthony fauci ushinzwe gahunda zikingira ku isi n'ubuvuzi bw'abafite indwara zandura ikigo cye ayoboye cyitwa national institute of allergy and infectious diseases gitanga amafaranga yo gukoresha mu bushakashatsi no mu gukora inkingo ku ndwara ya sida malariya igituntu n'izindi ndwara zandura I think the approach towards people who are anti-vaccinated is to respect their opinion and avuga ko don't igikwiye denigrate gukorwa ku bantu barwanya inkingo ari ukubaha ibitekerezo byabo no kwirinda kubanenga ahubwo bagasobanurirwa akamaro k'inkingo haherewe ku bimenyetso bihamye bigaragara kubereka bakamenya ko inyungu ziri mu gukingiza ziruta kure icyo umuntu yatakaza akingije ati muhitemo gukingiza abana banyu mu nyandiko yasohotse mu kinyamakuru The Seattle Times impuguke mu by'indwara ya autisme Annette Este yavuze ko abashinzwe ubuvuzi bakwiye byihutirwa kubona uburyo bwo guhuza ibitekerezo by'abarwanya inkingo n'urwego rw'ubuvuzi rukorana na rubanda ishyirahamwe ry'abavuzi muri amerika ryafashe ingamba zo gukomeza gusobanurira abaturage no kubaha icyizere ku nkingo bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi byagize itegeko gukingiza abana iseru n'izindi ndwara hagati aho icyorezo cy'iseru muri leta ya minnesota ntaho cyari cyajya umusore ufite imyaka cumi n'icyenda ababyeyi be banze ko ahabwa inkingo n'uwa mirongo irindwi n'icyenda mu basuzumwe iseru muri iyo leta ya minnesota inshuti rero twari kumwe aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima twese hamwe twitabire kandi twubahirize inama z'abaganga bityo tubungabunge ubuzima bwacu n'ubw'abacu muri uyu mwanya mwari kumwe na eugenia mukankusi ku ijwi rya amerika tubifurije mwese ubuzima buzira umuze
ibiganiro vya radiyo jwi ry'amerika birabandanya mugenzi wacu fideli niyongabo atubwire amakuru y'inkino avugwa hirya no hino ku isi urakoze aloyis ku makuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo duhere ku byerekeye umupira w'amaguru ikiringo cyo kugura no kugurisha abakinyi b'umupira w'amaguru ku migwi yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu karere k'iburaya kirabandanya ejo kuwa gatatu umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa diviziyo ya mbere eh, wo mu gihugu cy'ubwongereza chelsea waremeye kugura umukinyi alvaro morata yakina mu murwi reado madrid mu gihugu cya espagne amakuru atangazwa amenyesha ko yaguzwe amafaranga agera ku miliyoni mirongo icyenda n'umwe z'amadolari y'abanyamerika muri iki gihe morata ategerezwa kwemera ibiri mu masezerano no kwipimisha ku bijyanye n'amagara yiwe kugira amasezerano yo kuja gukina mu mugwi chelsea aherahezwe varo morata yinjije ibitsindo mirongo ibiri mu nkino zose yakiniye mugwi reado madrid muri sezo y'umupira w'amaguru irangiye asubiriye umukinyi diego costa umunya espagne nka we yabwiwe n'umumenyereza mukuru w'umugwi chelsea ko atakiri mu migambi y'uwo murwi alvaro morata muri iki gihe afise imyaka mirongo ibiri n'ine abaye umukinyi agira kane umugwi chelsea uguze inyuma y'uko uwo mugwi uguze umuzamu willi caballero yakina mu murwi manchester city mu bwongereza umukinyi w'inyuma antonio rudiger yakina mu mugwi as roma wo mu butaliyano hamwe n'umukinyi wo hagati tiemue bakayoko yakina muri as monaco mu gihugu cy'ubufaransa ku yindi nkuru ikomeye yerekeye abakinnyi bariko baronderwa kugugwa hari amakuru avuga ko umurwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa diviziyo ya mbere wo mu gihugu cy'ubufaransa paris saint germain waba wemeye gutanga amafaranga agera ku miliyoni amajana abiri na mirongo ibiri n'ibiri y'amadolari y'abanyamerika asabwa n'umurwi barcelona wo mu gihugu cya espagne kugira paris saint germain ishobore kuronka umukinnyi neymar neymar abonwa ko ari umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bakomeye cyane kurusha abandi ku isi muri iki gihe yateye igikumu ku masezerano mashasha yo kuguma mu mugwi barcelona gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze amakuru atangazwa amenyesha ko atanezerewe muri uwo murwi arimwe muri iki gihe wa barcelona ayo makuru avuga ko bishobora kuba biterwa n'uko adashobora gutera imbere uko abyifuza no kuronka udushimwe ku giti ciwe igihe cose umukinyi lionel messi azoba ari mu mugwi barcelona ayo makuru avuga ko messi ari we azoguma avugwa cyane mu bizotuma neymar adashobora gutera imbere bitegekanijwe ko abaserukira umugwi paris saint germain babonana na se wiwe mu mpera z'iyindwi ipari mu bufaransa yamara umugwi akinira barcelona watangaje ku munsi wa kabiri ko neymar atahari karaja muri iki gihe c'ici radiyo ijwi ry'amerika i washington dc naho ku byerekeye kunonora imitsi usain bolt umunonotsi rurangiranwa cyane ku isi aturuka muri jamaica yemeje ko azokwiruka imetero ijana n'imetero amajana ane abantu bagenda barahererekanya udukoni mu mahiganwa mpuzamakungu y'ukunonora imitsi azobera mu gisagara cya londres mu bwongereza mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka niyo mahiganwa ya nyuma azogiramwo uruhara imbere y'uko ahagarika guhiganwa ku rwego rwa professionel usain bolt muri iki gihe afise imyaka mirongo itatu yatsindiye imidari y'inzahabu umunani mu mahiganwa mpuzamakungu y'inkino za olympic usain bolt avuga ko umugambi wiwe ari ugutsinda amahiganwa azogiramwo uruhara i londres avuga ko ashaka guhagarika guhiganwa arangije ku ntsinzi turangirize ku nkuru yerekeye ihiganwa ryo kugendesha amakinga rya Tour de France aho umwongereza Chris Froome akiri imbere y'abandi bahiganwa imisegonda mirongo ibiri n'indwi ibyo ni mu gihe inshuro igiri ya cumi n'indwi y'ihiganwa rya Tour de France yarangiranye n'inzinzi ya Primoz Roglic wo mu gihugu ca Slovenia Froome yarangije mu kibanza ca gatatu muri iyo nshuro ya cumi n'indwi ibera mu mitumba hasigaye inshuro zine ngo ihiganwa rya Tour de France rirangire iryo higanwa rizorangira ku munsi w'Imana wimirije i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo ibiganiro ku ijwi ry'amerika birabandanya ubu naho twumviriza ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
mu nama y'ibiro bya onu bijejwe kwitaho impunzi ku isi iheruka kuba amerika yarakoze ibikorwa bikomeye mu bijanye n'ukuntu amakungu agiye kwitaho ibibazo bijanye n'agateka kazina muntu ku isi mu majambo atandukanye yashikirijwe intumwa ya amerika muri onu niki heli yavuze ashimisho yuko hakenewe inagurwa ry'amategeko agenga ukubahiriza agateka ka muntu canke yuko hcr ikeneye gukomeza amategeko yayo canke igakuraho amategeko yayo asa n'ayashimika cane cane kuri israeli yonyene heli yavuze ashimitse yuko hcr ikwiye kwitaho ibibazo bihanze amakungu na cane cane ku bijanye n'ihonyanga ry'agateka ka muntu yaravuze kandi no ku bijyanye no kunagura uburyo bwo kwinjira muri uwo mugwi ugize umuryango mpuzamakungu heli yaravuze na cyane cyane yuko amerika yifatanyije n'ibindi bihugu mu gushyiraho ingingo yerekeye ugushinga akagwi kagiye gutohoza amakuru yerekeye amabi ariko arakorwa mu karere ka kasayi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amerika yarasohoye urwandiko rukomeye kuri leta ya kongo iyisaba gukorana n'abo bahinga ba onu mu kubaha uburenganzira bwo gushika mu turere twose tw'igihugu kugira babonane n'abakorewe amabi hamwe n'ababonye ayo mabi kugira ngo babahe amakuru y'abakoze iryo hohotera rya kiremwamuntu ku bijyanye n'igihugu cya venezuela amerika yarafashije gutunganya inama yabaye ku ruhande y'ayo manama kugira bashyire ahabona ukuntu ibintu bigenda birunyuka muri icyo gihugu inyuma y'ibigenda biraba muri icyo gihugu amerika yaraneguye inyifato idashimishije yagizwe n'intumwa za venezuela kuri bamwe bari bari muri izo nama za onu ku bijyanye no gushyigikira ubungane bw'ibitsina amerika yarifatanyije n'ibindi bihugu ku ngingo zo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'ibijyanye n'ikumira ry'abakenyezi n'abigeme amerika yarongeye irafasha gutegura ingingo yo kongereza ikiringo c'ibikorwa ku bahinga bajejwe kugwanya urudandazwa rwa kiremwamuntu rutemewe n'amategeko rugigwa hakurya y'imbibe harimwo urugigwa ku bana bato hamwe n'ibijanye no kurungika abana gushinga ingo bakiri bato amerika yarafashije kandi gutegura ingingo ijanye no kugwanya ihungabanya rikomeye ry'agateka kazina muntu muri siriya yarafashije gutegura kandi ingingo isaba leta ya ukraine gukorana n'abahinga ba oni ku bijyanye no kugenduza agateka ka muntu muri icyo gihugu amerika yarashishikaye gushyigikira ibikorwa by'abahinga bakorera mu gihugu cya belarus no ku gateka ka muntu muri eritrea bongera barashyigikira urwandiko rwa perezida ku gihugu cya cote d'ivoire rusaba ko babandanya gukorana neza n'ibiro bya oni byerekeye agateka ka muntu ibyo bikorwa byose bya amerika mu biro bya hcr byerekana ko itazokwigera ireka kwitaho ibibazo byerekeye agateka ka muntu ku isi
iryo ryari ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na angela louise bigirimana kuri mikoro amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashyikirijwe na rosine munezero nawe fatuma arimasi karara niwe yashyize hamwe ibi biganiro ndabifurije umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.